Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني برادة كبجم توتا وردفتوس نور الهدى بق جراتن سنين جيتشا الحمد لله غرغر سد قداتين سغنتكين كارا كتاتك نور الهدى ولين تاون كارسان برانغا هنا وبلس كيسان أباس من الإسلام يوتاو سبب ركين هنا أوليتيف سغنتان قيا خليسا سنف دياتشو كاب هرات دبرسو كين نفمو ديفم قدا إسن غافنه أم سرودو dhumaan gam sagantaa keenyatti hin dabarsin.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتو تهردفوت راديو نور الهدى إقتوتا deebi'ii takkaahu deebisaa iyyannatan teeysanii ta karaa daandii nuural hudaatiin ergitan walumaa galli keeysanuu bakkuma jirtanitti assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu iyyannaan shamarran teenyaa akka jettu ta duraati dhaddacha jaalalaarra akka jettu obboleettiin teenyitun akkuma ilmi namaa tokko takkaahu intalti dhalaa takka dhiiraa wajji wal baratuttiin biyya teenya keessatti ilma dhiiraa tokko wal baran garuu wanni irratti wal baranne kaayoon teenya bultii waliin jaarrachuu haa ta'u odoo waa takka illee hojiirran oolchiin biyyarraa ka'ee hara biyya alaa hojiidhaaf deeme anilleen eega gartee inni deeme ani barattuu takka qadumaan qaraatirra jiru qaraatii tiyyaas muree waan gartee jaalaltii isaa onni tiyya keessa na jirtuuf jecha qaraatii dhiisee anilleen kara biyya alaa deeme garuu kaayoom sammuu tiyya keessa na jirtu yoom biyyarraa alabe waanin qilleensan gubbaadhaan irra hedduun hojjettuun biyya alaa baate faayidaa guddaa isaan fidan addunyaa qofa odoon ta'in akhiraadhaas barnoota qura'aanaati waan adda addaa baratan jechuu waanin sammuu keessaa qabuuf anillee yoon gartee alaa biyya asirraa bahe yoon biyya tiyyarraa gadi bahe biyyatti waan gartee barnoota ammayyaa malee baradheen qabu qura'aana rabbiitii fi diiniin baradha je'eetiin muradhe akkumaan muradhe sanittiin bahee eegaan biyya alaa gartee baheen boodatti qura'aana illeen barachuu tiseene duuba tana keessatti abbaan kankoo dhaamsanaa dhaame intala tantoo eega alabaati barnoota haram murtee alabaate. biyya alaa sanatti hiree gaarii jira qilleensa gubbaa fi karaa adda addaatiin diin rabbiitis baradhu akkuma diin barattu kanatti namni bultii wajjin jaarrattu nama diin haa ta'u akkanaa kana gaa rabbi haa heddummiisu namni ati bultii wajjin jaarrattu nama gartee diin qabu haa ta'u nuti waan ati carraayxee horkaa keetiin mana namaa dhiitee huccuu miiccee nyaata gootee jidaara hayxee meeshaa makiinaarraa buuftee lubbuu ta'eef wareeddee horkaa meeqaan waan ati fiddu kana nuti ittiin haajabnu nuti ittiin haajabnu nuti gartee alhamdulillah waan rabbiin nuu kenne ni qabna tanatti jabaadhu garuu yoo warraa boruun ji'ini yoo rabbiin sitti fidee namni diin tokko fuudhaa si gaafate hatattamaan natti himii naan jee odumaan gaa waan abbaan kiyya naan jee kana itti yaadaa jiru gurbaa biyyatti wal jaalannee waliin haasofne saniin walitti kib jenne duuba namni kuni biyyatti waa diinillee hin qabu quraanaarraas waan beeku hin qabu ammoo ani wanni sammuu tiyya keessa jirtu nama gartee diiniin jaalachuu bultii wajji jaalachuu jaarrachuufis nama gartee diin qabuun sammuu keessaa qaba. Garuu egaa abbaan kiyya nama diin qabu filadhu yoo bultii jaarrachuu feetee naan jee wanni gartee na kennatti dhagahame namtichumaan biyyatti gartee wal baranne kana tamaariidha waan diinirraa illee humaan beeku isuma kana yoon islaamummaatti yaamee diinis barsiifadhee jaarsa godhadhee jechuudhaan murteeffadhe. As garagareetumaan gaha gurbaa kanaan tuqee aboo ani gartee jaalalateetiin qaba nutiin kun gaha ilmaan islaamaatii fi maqaa fi barnoota diinis barannee akka gartee ilmoon teenyalleen boroota gartee nu giddu argamtu ilmooduun akka nu taatu atilleen gama keetii. quraanas baradhu diinittis baradhu ulamaa ittillee dhihaadhu je'en yoomiin sanirra gabaabbadhere garee adda addaa keessa naqee tanumaan ani fillee keessa jiru akka inni baratu isa godhe garuu gurbaan kuni akkaan ani yaade bakkaan ani yaade tanan jiru garuu abbaan kan ku akkuma duraan naan jee sanitti na gaggaafachuu raanafne inni na gaafannaan namaan sidhaame yoo rabbiin si fide jee si argattee jee abbaan koo na gaafannaan bar gurbumaan biyyatti gartee beeku san sanumaaniin waa barsiif akka waa baratee karaa diin deebi'ee bultii waliin jaarrannu je'ee sanii yaadu jira haa egaa intalatti yaa rabbi si haa tolchu nuti du'aa uuma sii goonaa naan jee haa ta'u duba gabaabinaan yoo gartee namni siif ta'u agarte nuti du'aa isiif goonaa biran deddeeminii haasawaa yeroon fixini nutti ergi manguddoo haa ergatu dafanee dafneeti gartee ni siif goona. Walumaa galatti du'a dubbii tana duuba gurbaa kanaaf himi akkasirra achirra jedheetiin anilleen gama kan kootii gurbatti himee akkasitti nikaan nuu godhame. Duuba biyya tana keessatti waliin jiraachuu eegalle. Eega gartee wajjin jiraannu eegalleen boodatti hojiin biyya namaa naman teessiftu sababa hojiitiif jecha diqqoo adda baane. Adda baanaan bakkaan jirurra isa jala deemeetu maduuba diin kana jabeessuu isa qo'achuu isa gartee gaggaafachuu qura'aana jabeessi salaata jabaadhu jee gaggaafachuu waa dhiifne. Hoggaan garee uummata garee gaafadhu garee keessan dhufu naan jedhe. Maaliif kana jee gaafannaan bar yeroo maan dhabe naan jedhe. Xayyib har'a ati hagartee diin kee kana diqqo waa baradheetiin ilmaan diin guddifadhaa yoo yaadne gaafa bultii waliin jaarre kanatti ilmoon jidduu keenya yoo argamte mee akkamitti ilmoo guddifannaan jedhan biyyeetiin gosa kaayannuuf ture duuba. Jalumaan deemu olumaan deemu olumaan odumaan deemu dhabuu kana keessatti maali haalli kun gosaan sirraa fudhuus hojiirran oolchitu je'ee hoggaan gaafa cufaawu. ifa manaa godhi haaluma jiruutu akkasana waggodhaa naan jedhe. Odoon jala deemu maalittiin dhaqqabire gurbaan hidhannaansaa dubra kiyaat kiit kootii fi kootto koottuu jedhan kana jala jira. Waan jijjiiramarraan agarre duuba gurbaa kana. Hoggaan harkini salaata hoggaan ammoo addaan fagaanne salaatan salaatu rabbumaatu isa beeka. Duuba tanaaf jecha haalli gartee inni qabu itti jiru kun isaa wajjin jiraachuun nan gammachiisu. maaliif namni tokko gartee dhugumatti jiruu tana addunyaa tanarratti nyaatee dhugee udaanee ficcaanee jiraachuu miti if jidduutti waa argamsiisu fedha nama ifiidiin qabu ilmoo diin gartee ilmaan ilmoo diin irratti guddifata namni haalli isaa akkana ilmaan gartee akkamni yookaan isarra arkadhu akkamirratti guddifadhaan na yaachisaa jira mee nama kana akkamiin godhaa jetti obboleettiin tajaajilu. yaa obboleettii teenye tantala musliima ta duraati wanni isin jennu nama tokko ka dhiiraati wajjin wal barattee bultii ijaarrachuu irratti odoo biyya jirtu haasa'uun kun waan nama gammachiisu garuutu namtichi kuni ganama gaafa gartee biyyarraa bahu hojiidhaaf bahe atilleen qaraatii murtee isa duuba baati. Rabbumaatu beeka dhugumaan hojiidhaaf duraan niyyaa qabdaa isuma kana dhaqqabadhaaf deemtus rabbumaatu si beeka. Garuu wanni ati irraanfachuu hin qabne tokkoffatti hanga abbaan kee jiruu teetii fi diin keetitti gartee si sattaruudhaaf yaaddawe hin irraanfatin. Waan biraa dabree waggaa alatti namni tokko kan diin qabu si dhufee natti mi intalaaqatan toosiin takka dubbitan irraanfatin. Talammeessaati. Ati immoo gama keetii dhaamsa abbaa keetii kana kopheen irra deemtee lakki annamtichumaan biyyatti gartee wal beenu kanaan islaamummatti isa yaama jetteeti gorsa abbaa keetii irra tarkaanfatte. Sadeessa garuu hamma dandeessu sosso hagoote gurbaa kana islaamummatti yaamuu keessatti hamma inumaa garee adda addaa keessa galchitutti sosso hagama keetii goote odoo nama waa dhugumatti qalbiidhaan san bira jiru odoo ta'e. Afreessaa gaafa abbaan kan kee as garagalee waan fuudhaa keessa akkam maalirra geessee je'ee si gaafatu deebii isaan tantee gurbumaan biyya beeku san jalaan sossoohaa jira isa qajeelchuuf jettaan shaneessa abbaan kan kee nama inta ilmoo fiitiif toltu yaatu ati ammoo karaa inni gartee si yaadu kanarraa fagu inni nama khayriitiin si barbaada ati immoo ganamarraa eegaa marxifatte fedhinnaa lubbuu kee jala deemuu malee guyya tokkollee dhaamsa gartee abbaa keetii bakka ittiin goone. Jiheessa ati wanni gaabbitu namtichuma diinirraa fagoo hawaan diinta hin beekne kanaan as garagaltee tolchee islaamummaa jaalachiisee jaarsa godhaa jechuu bira si jirti. Torbeessa ati laga ooyiruu kophaa akaafu jirta inni ooyiruu gartee dubra kootkaatkootii fi koottu koottuu kana keessa akaafii jira. ammoo akka mul'atu kanatti ati eega isa dhoramte gurbaa kanan maraatte walaa gorsa abbaa keetiitii fi lubbuu keetiifillee wanti takka ta'e ati yaadde yaada hin jirtu. Saddeeessa waan akka gaariitti nama ajaa'ibsiisurra ati namticha kana jala akkanatti gulufuun kan kee nama qalbiinsaa sirraa fagoo ati immoo kajaalalaan wal bira hin jirre jala fiigaa jirta. Gara keetii. ammoo salaata isaa keessattii fi qura'aanaa fi waa cufa keessatti toltuu dalagaa jirta odoo dhuguma saniin inni karaa kanarratti ka'eef gargaaru ta'e sayileessa ammoo irraanfatiin dhaamsa abbaa keetii rabbii sarraa haa jaalatu kakkasii rabbiin kakkasaa haa heddumbisu maal siin jee dhaamsa yaan talatan too dura if tolchi lubbuu tee tana achi boodaan jaarsi keetii siif tolaa jedhe qorneessa abbaan kee wanni siin je'e ganamarraa yoo nama diin qabu harkatti ganamaan natti himii siin je'e ati immoo namni diin gartee kan inni siin jiru kun nama ati ila islaamummaa gorsitee hoottu waa baradhu jettuu miti nama ifi waa si barsiisu har'aa waa barattu jechuudha garuu ati nasihaa abbaa keetii kopheen irra deemtee jaahila gartee qotaa nama godhu kan diin kanarraa fagoodhaa san jala fiigaa jirta. jaahilli wal dhaba wallaalaan gartaa gorsan gorsa fudhatuu fi wallaalaan qotaa nama godhu akka tiitichaati. Tiitichi bakka ajaa malee irraa mul'atu. Ati bakka gartee urgootti yaamta inni kunoo bakka ajaa dheedaa jira. Nasihaan nuti siif yaannu immoo yookaan nurraa fudhattu isaati. Mee if yaadadhu odoo biyyaan bahiniin duratti haalarra kuttee siif yaadadhu rabbiin kara deemti si qaceelfatee kara qur'aanaa si jaalachiisee si milkeessuu hin irraanfatin. Lammeessa akkamitti nama tokko hadiin raawwaat akka hin beekne ka gorsan gorsan fudhanne isaa wajjiniin bultii jaarradha akkamiin yaadda. Namni jaahila nama inaa inumaatu waan toltuu lubbuu isaatiif tolu hin beekne wajjiniin waa godha namni jiru nama dukkanatti baqatu. dukkanarraa dukkana yoo baqatte wanni walii dabaltan maal dukkanu sadeessa wanni siidhaamnu gorsa abbaa keetii kanamee if keessa deebisi gorsa abbaa keetii ganamarraa hogga gartee siif dhaamu sitti jabeesse diinii fi quraanaa fi ijaarsa gaarii nama diin qabu siin jee mee wasiyyaa san dhaggeeffadhu. Eega san yoo kan dhugumatti abbaan kee yaada kan si yaadi kan katti fayyadamtuu feetu taate ka milkii duniyaa ka akhiraa ka barbaadu taate namticha kana jala fi gurra dhaabbadhu. Namticha kana jala gulufurra gad dhaabbadhu. Afreessa namni immoo nasihaan ati yaadduuf toltuun isaa wajjin godhuu jirtu isaaf bu'aan buusin hanga zamana dheeraa wajjin turte kana lubbuu kee bira hutee ilmaan kiyyaaf tola numa yaadin. Kanaaf jecha wanni gartee nuti siif dhaabnu dhumarratti rabbii kee kadhadhu. Yaa rabbii kiyya nama qalbiin si biraa fagaatee jiru kana yaa rabbi itti nan maraachiin jaalala isaana keessaa fuudhi nama isa caalu kagartee waan dabre cufa na irraanfachiisu. kadiini irrattiinii fi duniyaa irratti wal gargaaru yaa rabbii kiyya naa kenni jiiti rabbii kee kadhadhu rabbiin kee lafa sin dhiisu. Iyyanaan itti aantu akka jettu obboleeytumateen jeta akka tuniis akka jettu obboleeytiin tunii ani yeroon waraqaa isinii barreessaa jiru tana intala amata diidamii tokkooti. Abbaan kan koo namaaf na kenne gaafa na kennu umriin tiyya amata kudha afuri heeruma kiyya kana uummata karraa quban qabu. haati tiyyaliin huma takka irraa quban qabdu. Abbaan kiyya ifumaaf lafaa ka'ee nama isaaf tahe yaamee keessa jiru ka'ala jiru kan namurraa quban qabne mikaana godhee nat dhufee abbaan kiyya intala ati bar jaartii namaati ni kaasi godhee je'ee natti. Odoo gurbaa kanaaf si kenninaa gurbaa kana akkanaa sii ta'e je'ee nan gaafatin. Hedduun aaree duuba maaliin godhuu danda'a? haati tiyyaas akkuma san waan takka illee waan godhuu dandeessu hin qabdu. Abbaan keenya kun ganda keessatti akka ijoon laalama namni cuftinuu isa sodaata namni ija isaa keessa laaluu hin danda'u. Waan dalaguu fedhe matuma isaatti muratee waan san hojiirra oolchu. Haa ta'u hamma abbaan kiyya waan nama ajaa'ibsiisurraa waan hojjete lafumaa ka'eeti waa hunda fixee waa hunda tikeetaas xayyaara godhee duuba na ergi alatti biyya alaatti eegaan ala dhaqee duuba namaan addunyaa tanarratti odoon biyya jiru isa takkaan arkin eerpoortumatti natti dhufee akkasitti walitti dhufne dhufe gaa dirqama kiyya jaartii namaatiin isaan qabaa fi argumaan isa argettillee irraan gammanne ittiin gammanne dhuguma yoo na gaafatan rabbii tokkicha dhabamarraa na argamsiitti kahadhe jaalaltiisa hamma xiree xaafii firii xaafii takka na keessa jirtu. Eegaan dhuferra hanga ammaan tan akka wajjin jiru jaalalaa malee wajjin nyaannee wajjin dhuunee wajjin ciifna. Nuti arraan tana haala kanarratti amata jaha gunne ilmoo lee rabbiin nuuf kenne ilmoon dura naa kennes lakku takka fayyaa dhabdee duutee takka warraa keenyattiin ergi. qilleensi gartee natti jijjiiramuu kanaaf jecha haalli jiruu natti jijjiiramuu kanaaf jecha obbolowwan keenya gartee kabiyya jirutti silkii dhabee rakkoo keessaan jira cinqii keessaan jira bifa kanatti abbaan kiyya na heerumsiisee kaana godhee ala na baase waa takarraa quban qabu ani bartee jiruu jibbe biyyattiin deebuu fedhaan jeen obboleeyyan kiyya maal kanaan ja'an tarree akkana jettee hin manaamin kara biyyaatti as deebuu yoo ati amma as garagalte abbaan keenya akkuma ati beeytutti ganaa haadha teenya as qabata. Siitu bultii intala tiyyaa diigi. Siitu intala tiyya biyya deebise jee haadha teenya tana inumaa gartee ajjeesuullee ni mala. Takkaa huniiqa. Caaljii hamma rabbiin furmaata sii fidu taa'inaan jaan. Duba hoo isaa wajjin jiraachuun hin fedhu. Arguullee hin fedhu. Halkan tokkollee odoon furmaata qabaadhe. Duuba dhugaa feetu. Kubbaayyaa tokkotti illee bishaan takkaa wajjin gammadeen dhufne. hedduun manarraa bahee kagartee abbaan kiyya quban qabne obboleeyyan kiyya na deebisaa turan. Duba gabaabinumaan cinqii tana keessa akkanatti obsee jiraachuun kiyya jaalalaa fi miti. Maslahaa haadha tiyyaatiif akka sababaa gartee nuti waa takka sossoohaa yoo goone haatii teenya roorrifamtuuf jecha sababa tanaafiin karaa tokkollee sossoohodhan. Booda gaa ulaan cuntina cufamtee namaan itti himadhuu fi kan inni itti marii hadhuun tokko rabbii kiyya malee dhabnaan Ayyuun sodaan barre ayyuun sodaan barre abboon sodaan barre kuma ja'anittu abbuma mana kiyyaa kana hanin jibbuu kana firra as garagaleetiin aboo obboleessa kiyya aniin tun takkaasi wajjiin taa'ee oduu biyya jirru waan jaalalaa na ati wajjiin hin haasoin takkaa haala jirtu illee waraqaa walii barreessinee wal dubbiifnee jaalala wajjiin hin haasoin abbaan kiyya kun nama ati beetu hedduudha siif tole odoo nan gaafatin anuma boodatti ni kaas godhee baasaboora baasee waa hunda fixee siif na ergi an guyyaan dhuferraa obboleessa dhugaa feetaa kunoo feetillee najjeesi dhugumaan sitti hima ani jaalala teen qabu jaalalaan malee si hojii jiraachaa jira rabbii jiina hiiri gaafaan hangana an jiru hayyee gurbaan kuni isaa fi abbaan kiyya dachii fi samiidha rahmata qabaachuu keessa kanaa isa malee namoonni bira hin jirre harkallee natti hin laanne jecha hamaallee naan hin jeen ani sii hufeetaa qofa naan jee ee hin jeen waaniin gartee sitti baase farankaan si baase naa kenni kuma dhibba tokko kuma dhibba kana gaarii haala sa'oodii fi maallaqa Itoophiyaallee obboleetti hin ibsine walumaa galatti kuma dhibba tokkoon fedha. Yoo ati amma maallaqa odoo na bira jirtuu naa kennite odoon gartee oliin kaaneen ammumaan tana waraqaa teessee kenna naan jedhe. Duuba gaayaa obboleeyyan kiyya akkumaan isinii himu kanatti ani tanas keessaa nam tokko hin beekne. Mee horii kana eessaa fideetiin kafala. Maallaqni kun waan itti bahees hin beeku. Nama inni kenneefis hin beeku. nama maallaqa isarraa fudhatee hin beeku. Ana immoo isaan wajjin jiraachuun fedhu. Akkanaa wajjin duuba wanti hedduu na yaachisu. Obboleeyyan kiyya yoon arra kana keessatti ani karaa biraa sossooha godhee obboleeyyan kiyya si gaalamuu abbaan keenyarra laaluu haadha teenyarra laaluu isinii waltee intala tana akkana godhanaan jedha. Anaa waa takka karaan goree rakkoo tana keessaa itti bahu wallaale. Mee furmaanni shari'aa islaamummaadha rakkoo tiyya tana keessatti murtiin shari'aa maalii jetti obboleettiin teenya tun. Yaa obboleettii teenya intala muslimaa yaa intala islaamaa yoo dhugumaan wanni ati jettu tuni dhugaa taate yoo wanni ati gartee iyyannaan iyyannaa tee keessatti dubbattu tun dhuguma taate nu cuftinu mataa keenya warra waajjiraa dhaddachaa irraa eegallee warrummaan gartee nuural hudaan dhaabbatu cuftinu rabbi siif kadhanna. Akkamusaan obboleen keenya warri gartee rakkoo ta'e tana dhaga'u dhiiraa fi dhalaanis wallahi namuu rabbi siif kadhata. Dhiiraa fi dhalaanis dhiiraa fi dhalaanis duuba tanaaf jecha bakkuma jirtanitti obbolooyyan rakkoo intala tanaa dhageessan bifatti gartee biyyarraa abbaan baase akkatti gartee. rakkoo mariin maletti cinqii arra keessa jirtu karaa gortuu wallaaltee maslahaa haadha siitii fi obboleeyyaniitiif akka isii jecha abbaan isiidha jara kana miineef jecha ibidda kana keessa jirti. Yaa nama gartee rakkoo intala tanaa dhageessan bakka jirtanii rabbi kadhaaf yeroo gabaabduu keessatti akka rabbiin isii dhaqqabee rakkoo tana keessaa isii baasu duuba. Obboleettii teenyata muslimaa. Shari'aan islaamummaadhaa. intala dhalaadhaa kabajaa guutuu kenniteef jireenya keessattis nafaqaa irraa buufte nafaqaa eenyurra kee abbaa manaarra keesse nama heerumtu tokko filannaa guutuu kenniteef shari'aan diinii fi duniyaa fi waan cufa keessattillee nama gartee jaalala isaa qabdu tokko akka heerumuu qabdu shari'aan goote haadhaa fi abbaan isaanirratti haraami dhiiraas haa tahan dhalaas haa tahan ilmoo isaanii takka gartee intala tana fuudhii fi gurbaa kana heerumii irratti isaan dirquun haram callaa haram callaa. Nabiin keenya akija alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukhaarii keessatti laa tunkaxul ayyimu hattaa tusta'amar walaa tunkaxul albikir hattaa tusta'adana jedhe. Intala dubraa takka odoonii fi sajjibaanis mirgasii qabdi. Intalti dubraanis mirgisiidhaa mirga. akkanumatti isii boodatti odoo waa takka irra hin finne ni haa godhuun dhorka kunu daliilli kana. Hadisni hadiisa Abii Huriiraati. Bukhaarii dhaqaa laalaa jahatamii sagal torbaatama. Heerumni keekun heerumni keekun fedhii teetiin maletti sin mari'achuun maletti yoo umriin tee amata kudhanii gattaate rakkoo miti. ilmoo amata hodhanii gadi abbaan nikaa godhuu ni danda'a akkuma Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu Aishaa nikaa godhe nabii keenyaaf yeroo isiin sun yeroo mariyaataniin keessa hin jirtu amatuma jahaa fi torba yoo intala ilbeeytu taate kasin gaafatin nikaasi godhuun abbaa keetirratti haraan ammoo nuti ta duraati ergaan teenya ta dabarsinu minbara keenyarraa kara abbaa keetiiti yaa obboleessa keenya ilma islaamaa yaa nama gandinii fi mana keessattii fi namni isa habaju waan intalti tee dubbatte dhageesse rakkoo intalti takka intalti tee keessa jirtu dhageesse ati nama aqlii qabu ilmi namaa waan takka yoo gartee fedhe malee illee nyaatu yoo fedhe malee hin uffatu yoo fedhe malee illee bakka takka malee gadi hin taa'u intala tee odoo yaamtee gurbaan kun siin tahee tahee jettee hin gaafatin mirga isii dhorkitee nikaa gootee ifumaa kaatee akka biyyarraa baatus gootee geggeessitee gurbaa takkaa wajjin haasawan qabdee alatti ergite. Duuba miciyyoon tuni rakkoo keessa jirturra waan gootu wallaaltee suma sodaadhaaf yooniin ka'ee rakkoo tiyya tana obboleeyyan kiyyaa fi haadha tiyyaan ga'e abbaan kiyya huni haadha tiyya ajjeessu hun oolu takkaa hiikuun oolu anaa jecha siitu intala gartee bultii dhorkee jechuun oolu jechuu akka isin jettanii dhageessa. Wanni ati dalagde yaa gabricha rabbi heera shari'aa islaamummaarraa ala ati ajaja gartee nabii keetiifi ala hojjette intalatee tana araaramaas gaafadhu rakkoo isin jirtu keessa jirtu furmaata godhe rabbii keessadhaa sababaa keetiin intalti tun ifin ajjeesin ifin fannisin rakkoo keessa ifin galchin risaalaan lammiisaadha karaa abbaa mana keetiiti yaa obboleessa keenya yaa intalti tuni jaartii taateef abbaan intala tana nama akka keetoleef hin qabu sii quban qabne si duuban nikaa godhee marii maleetti baasa booratti baasee si irti mee rakkoon isiidha ta'eega si dhuftirraa si wajjin takkaa gammachuu atillee yoo irratti arkuu baatte intalti tun takkaa gammachuun si wajji nyaattee si wajji dhuydee si wajji rafe hiraar malee gammachuun qabdu وجعل بينكم مودة ورحمة جي رب جرون نملا جرون قرتي جارسا جارتي من بل إنها فيه الدمنا في أفتها في جرون كلت الررات جاللا جمل ما نفت تنها في أبان خيسة سينني هندر كنججو تنافج وان قوت واللالتي سدر قدتيسي نهيخ ركو كناتين أبا في الراجل تيسي قافت وبليس خينيا إيه دوبا هدوسي قلتهم فنه indala tana humaalleen jenneeni haquma kiyyanaa kenni jettee akka gadhiiftuuf haqa isii gaafattu kana waan takka irraa quban qabdu nama ati kenniteefis bakka ati keeyses maaliif gartee bakka isii gaafattu yaa obboleessa keenya abbaasi abbaa maallaqa kana itti kenniti intalti ta'e gartee na rakkite na cinqite yookiin obboleeyyan ta'us eega na wajjin jiraachuun feene haqa kiyyanaa deebisaa intala gadiin dhiisaajii gaafadhu. ammoo san cufar mee hanguma wajjin turtan ka wajjin teessan laali ba'aarra agartee eega isiin si wajjin gammachuun qabaanne rabbii tokkichaaf jecha waan kana dhiifama godhii fi intala tana gadhiise. Wallaahi yoo isin gammachuun waan kana dalayde rabbiin baallama sii seenee quba qabda wa iyya tafarraqaa yugnillahu kulla min sa'ati. Ergaan sadeessaadha. Fakkii fakkaataa akka abbaan talatanaa. warreen ilmoo fi ilmoo fi yoo atee namaa nusi jaalanne kana na heerumne ati gartee ilmootee nyaamti ati ati nuufi ati amaaraa fi islaam qabri teenyarran dhaabbateen tan dhaabbadhun jechuudha warreen ilmoo isaanii sodaachisan kan rakkoo halkanii guyyaa isinit du'ee godhan isin waa quban qabdan rabbii keessan sodaadha gurbaa fuudhee fadhu isin talatana malee injiinaan bilisummaa guutuu islaamummaan kenniteef irraa dhaabbadhaa. intalayoonii fi intalti teessan bakka isin buufattee namni isin sinii ta'e naa ta'ellee odoo isiniin jette itti deddeebi'a gaafadha. Inumaa nama faabiraallee jala godhaatii rahimaatiin dhugaadhaan intalti tun booda isaanii akkas godhe nuun hin jenne akka ta'eef gaafadha jaafirraa tolcha. Haala kanarratti namni yoo addunyaarraa deeme boroo gurguddaatu waan guddootu fuula keessan rabbi duratti isin eeggata. Rabbi sodaadhaa ilmoo teessanii rahmata godhaa. yaa obboleettii teenya hamma akka gartee rabbiin keessi furu akka rabbiin keessi furu hatattamaan إن شاء الله ربي خير را خجل أبشر بالخير سنجل إيانا نتأنتو أكجرت وبليتو متين يتكتنيس أنا جتي بي عربا خيسان جرات لا جتي لكي فدامي ودمان أني بي عربا جروتي والرخين يعني خانا قدين نما تكوجي جبن سرق أبدو في خانا دبن نكبالا إيغا قرتيغا نخانا قدو إيغا بيخين بودتي أني جارتي نماتي جئتين kurfaa'u seene haameeshaa tiyya walitti hidhadhee kara biyyaa achi garagaluuf. Anumaa torban kana keessaan okkee godheetiin deema jiru abbaa mana keetii mangistii barbaadaa naan jedhan biyyarraa bahe eega akkas taatee fure eega inni gartee biyyan jiraan wanni inni irratti deemu maali jedheetiin dalagaa tiyya irratti deebi. Dalagaa tiyyatti deebi. Abbaan mana kiyyaa bakka san jiraa bakka tana gahaa jiraa waa takka irraa quban qabu. garuutu iyyaafata hedduu keessa itti dhaqqabee bakka inni jiru arke. Eegaan arkeen boodanti bakkuma inni jirutti waan hin dalagaan qabneef waa ergee gargaaruutti seene. Anammoo rakkoorraa isa baasuufiin jireenya isaa tolchuuf kana yaada innimmoo ani gartee karaa lakkoofsa isaatiin jala deemeetiin laalee dhalummaan inni wajjin jiru hangan qabdu. dhalummaan inni wajjin jiru hanga hin qabdu. Eegaan jala deemee jala deemee gurbaa kana sosoonisaa akkana jechuun eegaan beekee hin boodetti. Yaa obboleessa waan akkanaatiin sirratti arkee dalagaan akkanaatun maaliin jeen. Nan dinne hin jirtu naan hin jenne dhugaa tahuu beekee dhiifa manaa godhii arra boodetti hin deebi'uu naan jeen. Anillee gama kiyyaan dhiifa isii godheen jeen. Akkasumaa wajjin hoggaa achi garagalee وهم سادي أمو هالا خنا رت أفسد دبيتي هالا خنا تي أنا سوى جين جرات شو هندنده جيني إيه بيخن جين أكستا تخا أنا كم فدت جرات شو لاف مرجخية يو هالان عن كابو خنا تنو جرات شو من فيني مع السلامة نجيت تنانجي جوالا نت الأمسي نت شوفي نرتي أسو مجارا قالت مكاخي ياسك إيه جوالا جيجيرتي هاتوغا jaalalti tuni meeshaa rabbiiti. Ani waan jaalalti isaana keessa jirtuuf jecha barbaadutti hin seene isa kana. Odoon barbaadu odoon barbaadu jawwaala kiyya kana lakkoofsanii beekaa toora baatii lama oduma isaatti ga'uu dadhabe. Mee afi je'eetiin tilifoona biraa fudhee itti bilbile. Hoggaan hin bilbiluu tilifoona biraa agarraan hogguma san kaasee bar. Hoggaa sagalee kiyya tahuu beekee. maal tunabbil bilisinji maaliif na dubbifta ani siyya keetiin jira amman talla tana hogga duraa ma'a salaamaa jeeni beekadha ma'a salaamaa tana keessatti na ati bultii waliin hin qabnuus haa ta'u waliin beenuus haa ta'u gurbaan intala harkatti laatee jira hiikka intalti gorfamaan jirtu yaa warreen dhiiraa wajjin dagamtan bee dhaggeeffadha amma keetiin haala inni gartee keessa jiru kana agarraan aniif qabuu dadhabee kanuma inni gartee ani si hiike maaliif natti dhooytakhayni naanju if qabuu dadhabee eeysuma kiyyatti magantaa seenee mee dheqi gurbaa kanan irraa barii keeysa je'een eeysumni kiyya dubbisee iddoo keenyatti araara godhe bakka tanatti gaame jarri kun walitti araarame ammoo intalti tun hiramtee jirti beeka intala tana yoo gurbaan kun dogga duraa wajjiin hin rafin dhala wajjin hin rafin raajaa tochuu hin danda'an. Haa ta'u eega gaa eessumni keenya iddoo keenya ilaalee walitti araaramne booda gaa waan san ittuma deebi. Ammallee ittuma deebi'eeti waan kana dhiisii yaa abaluu ji'een itti dubbadhe. Ati ammallee waan kiyya gartee na jala qoqqotuu fi kana deemuun hin dhiifne si hiikinaan jedhe. Amma ma'a salaamaa malee hiikaan ture lama beekadha. Achi boodaan waan inni sosoon itti jiru kun gartee na yaachisee haadha isaatii fi obboleeyyan isaatti obboleeyyan isaatii fi haati isaatii dubbatanii iddoo keenya laalan isin ammallee araaruma jala deemaa jirti beekadha amma gurbaan maal deebisaa godhe haadhaa fi obboleeyyanii ani intala tana jaalal ani intala tana jaalala siin qabu nan dubbisinaa ani intala isaatiin jira jeen gaafa gartee eessumni kiyyaas akkas jiru. gaafa gartee haati isaatiif obboleeyyiin kan jiru mee isaan kanarratti hin geeffadhu je'eetiin atum anummaan gurruma kiyyaan haadha gehu jee silkiitti dhahe. Maal naan jeere oggaa silkiitti dhahee waan kana waan kana numa jettee jennaan dhibbarraa dhibbatti je'e har'allee borullee ani ani ani ufuuf si siin barbaadu si hiikeen siin je'e. Bar anillee wannin dhufeef cimsiifachumaafin gurraan sirra haadha guufin dhufee warri keeysaniif eessuma kiyyarraa illee dhaga'e. Akkas taatus kunoo si haaree attuu feetee si gurraan dhaga'e ani si hiikee gurra si calawu. meeqan na hiite sadeen rabbiin karaa godheeniin si bobbaasee si gaggeesse ammallee if qabuu dadhabeetumaan abbaa kiyyattiin gurbaan akkana neeyse jedhi abbaan kiyyaas achi garagalee abbaa isaa dubbise warra isaaniiti wajjin cufti isaaniitu gurbaa gaafannee gurbaan akka garteen talahii kennuu hime wanni garteen nutti deddeebitanii fi maali amma hiikkaan tun bakka kam jirti beekadha karaa mana jihaamoo torbaa deemaa jirti beekadha. amma gaafa gaha inni gaarri hiikuun kun beekameen boodatti addaan yaale duuba addaan hafne ama tokko booda silkiinatti dhawee hiikkaan siin je'e san dhiifa manaa godhe maaliin dhiifama sii godha gaafa duraatiin nadhoo jalaa gattaa ijee si dadhabe lakki ani gaafa san barra dalagaa sin qabu if qabuu dadhabeetumaan dhalaa kanaa wajjiniin yeroon akka yeroo guba tanumaatu akkasana waliin. sii heechuu kiyya sun an aaraa wajjiin kanaanin jee dhiifama naa godhe an immoo gama kiyyaan harka darbeetiin jira shari'aan islaamaa bakka tanatti inni magantaaf mana jala fiigaa jira halkanii guyyaa natti barreessaa jira manguddoo nama natti ergaa jira diduu kiyya kanaaf maaltu narra jira mee dubbii tan dhaggeeffadhaa jira kee hamma isiin gurbaa kana jala olii gad faalliftu laalaa mee kabajaa gartee dhabasii xiqqeenya isii mudachaa jiru kanaa wajjin as garagaltee dogongoraniin qaba gurbaa kanaan na hiiki jechuu gaafachuu kana ajaa'iba. Maal akkamittu gaafii gaafatti odoo nama shurufkaa diin qabaatu taate intalti hiika hiika eessa jira nikaan nikaan eessa jira obboleettii teenya dhagahi ati immoo haadhaa iyyannaadha islaamummaan intala dhalaadhaa kabajaa guddoo kenneefiiti isii tiise. Taa jette kaayi. Ati kabajaa guddoo islaamummaan gartee siif goote san firraa fuutee lafa keeysee faltilti laayixee akka gartee zamana jaahiliyyaan odoo islaamummaan hin dhufin nam tokko dhalaa shantam jaatam torbaatam yoo abbaan mana siilleen du'e dura fiiganii hawcuurra darbatee fuudha akka gaafa saniitti gartee lubbuutee tana kabajaarraa fuute dhageeffadhu tokkoffaa. ati immoo biyyatti gartee gurbaan kun naaf taha jettee nikaasi godhanii si biyya alaa jiru biyyatti isa nikaa godhuun nikaa godhuun tolchite lammeeysa wanni immoo ati badii xilla keeysa jette biyyatti haa deemtu abbaan mana keetii hidhame jechaa dhageenyaan biyyarraa taa'uun kee dogongora guddaa ati bar jaartii namaa taate bakka fedhe haa jiraatu isaa sina faqa. warra keeysanii si dura jira sila ati taa'uun sadan turre sadeeysa abbaa mana keetii kana bakka inni jirutti jala deemtee iyyaafate gargaaruuf waan gaarii dhagoote maaliif waan inni gartee dalagaarra hin jirreef garuu dogongorri kee hogga masruufa ergiteef kana inni maal hojjechaa jira maal dalagaa maalii wajjiin jira jala deemuu dhabuun kee dogongora garuu eega namni kun biyya sanitti hogganaa waan kenneef gargaarsa kanaani gargaarsifatee hamtu hojjetaa dhalaa wajjiin akkana taa eega beeyte gargaarsitti erguun kee dogora guddaa. Maaliif namtichi kun waan aadaa godhate keessatti isa waan san dhiisuun isarratti jabaatti. Akkuma san waan sanirratti gargaarsa argannaan ittuu jabaataa ho'e. Waan sanirraa dhufeeni toliin ati oolteef irraanfatee dura ma'asalaam sinje si haqee jawwaala keetillee gube afreessa ati immoo gurbaa kana gartee jala fiiguu gurbaa kana jala fiiguu takkaan dhiifne isatti dhamaatee jirta akka waan gurbaan kun sihirii sitti godhate rabbumaatu beeka haqiiqaa rakkoo waan akkana si godhu kana garuu akkanatti gartee of xiqqeessuu kana hedduu maqaa gartee shamarranillee maqaa isaanii balleessite. gara keetii gaafa inni maqaa keetillee si haqee dhiiftee ta'uu jawwaala biraatiin barbaaddee isa dubbisuu kee alaa hammas takkatti ati of xiqqeessite jechuudha. Gurbaan kun duuba achuma booda gaafa ati silkiitti gootu si hiike siin jedhe hin irraanfatin takka ji hiikkaa takka shaniisa achi boodan ka gurbaan kun an si hiike siin jiru eeysuma keetiin mee magantaa naa seeni jettee eesumni keessan idduu keessanii toltu yaati. Hiikkaan duraanuu hiikamte gurbaan kun raaja'atu siin hin jenne yoo wajji raftanii jiraattan raaja'atu jechuun dirqama. Yoo intala dubraa taate immoo jechi afaanii baanan wanni takka isin jidduu hin jirtu. Jaheessa ifumaaf eega gartee ammas hiikkaa sadeessaa kana eega siin jeen booda gurbaa kana jala deemteetu maal keessa jira jetteetuma odoo jala deemtu lakkii jijjiiramee tokkolleen hin jiru inni sanumaa jechuu itti dhaqqabde. Achi boodaan ani si hiike lammatun hiika lammeessaati. Si hiike dhalaa jaartiin barbaaddachaa deema siin jedhe. Torba isaa ammallee amanfachuu dadhabdee waan eeysumni keessii himeef kana cofarra tarkaanfattee abbaa haadha gartee isaatti obboleeyyaniif kanatti magantaa seentee sii gaafatan. deebisaan gurbaa maal taate intala tana ani ifuuf jaalala siin qabu hiikeena akkana jettanii maqaan kiyya nan kaasinaa jeen haadhaa fi obboleeyyaniinis. Saddeetaysa lubbuu keef xiqqeessu keessaa wani namaa gahu gurbaa kana tilifoona barbaaddee ifumaa ammas wanni ummanni kuniyyuu cufti kijiba gurra kiyyaan haa dhagahu jettee gurbaan duuba maal siin jedhe wanni siin jantarraa dhageessi dubbii sirriiti. yoo ammallee feete kunoo si hiike siin jettu ni afreeysa. Sayleeysa dhumarratti duuba lafaa kaatee abbaa si dhahe gurbaan sun akkanan na hiike abbaa jetteeni. Abbaan kan kee abbaa gurbaa dubbise cufti saanuu deebisaan maal taatere mucaan keenya gartee intala si hiike gurbaan ufuuf ja'a. Si galee intalti ta hiikamuuf akkasi beek jedhaniin. abbaa keetillee xiqqeessite jechuuti. Kurneessa eega gartee gurbaan kun marraa afur siikeen boodetti ta gaafa gaafa hiikkaatamtu jira kun shari'aa taphachuudha. Ama tokko teesse eega amata tokkooti gurbaan kun deemaa si dhufe duuba. Maaliif si dhufe? Waan ati isaaf dhamaatee isa tuqamtee jirtuuf wanni si barbaaduuf dhiifa manaa godhiin dhadhaan biraa takkalleen akkasii tana naan taatu jechaa eegamee reefi dhalaan jiruu keessatti isii xiqqeessanii kopheen irra deemanii akka ifiin fedhan godhan nama dalaydeen nama masruufteen nama jiraachiftuun argamtu tana gartee rabbumaan na harkaa baasee je'eeti si dhaqqabachuudhaaf dhufe inni immoo akka inni itti silaalutti akka meeshaa asmachii. bakka naggaadii irraa bitatanii daldalaaf naggadatanii akkasii godhaa jira. Ati immoo duuba arrammoo ni agarta. Inni waan biraatis jalan fiigu if xiqqeenya ati gartee if gootee diinkee xiqqeessitee warra keessin xiqqeessitee dhaloota kee xiqqeessitee dhalaa shamarranii bakka jirutti illee gurra isaanii balleessitee isaaf jecha waan atiif gurgurteef jecha gurbaan si jala fiigaa jira. Waan ammoo والله هالي أتي خيش جرتو نما بوتشي سرة تنما وان كان لقي حرية بوتشي فترة إيه نمت تشخانا وان النساء إسنان جو خانا ديدو داف شريع إسلام ما خيشت بليسا مالين كبجتين وقافتشون أمو خبجا إفقلال إفقلور كتي إفتكيشتي دين كيتي تبتي نما خيت اللي تفتشيفتي شمرن بك جروتي قرساني بليستي خون ودوستين لقيهميني nama marraa afuris hiikee jiru diduu kiyyaaf balleessaa maaliin qabaa jedha. Hiikaa maaltu jira xalaqa maal qabdanii kan qabduufi maal isin jennere dhaamsi keenya tokkuma qofa if dhaqqabi karaa haaliqa keetii deebi. Gurbaa kana maqaa isaa irraa haqi tilifoona isaatis gubi. Gurbaa kanarraa yoo duniyaa fi akhiraan milkaawa jette irraa fagaadhu. Rabbii keetiin marihadhu istikaaraa salaatii يا ربي قلبي قرتيتي خيسا نفوت يا ربي قدنا خيتي إسأل إران فتشي سجيتي ربي خلو نور لربي سيخد الله إيانا أفريسا لا كجبت hudigaa iyyannaa gartee mana duubaan dhufte ani nama tokko wajjiin biyyatti wal heerumne jetti obboleen tuni. Inni kun duba egaa wal heerumneen boodatti biyyarraa bahee ani illeen isa boodaan dhufe inni hojii hin qabu yaa jara kan nama dhaggeeffadha. Biyya wal fuudhaniiti inni dura bahee isilleen isa booda baate. Gaafa dhuftu kana duuba dalagaa fi isumaa koo gargaaru seente jaarsaa jaarsaa kana tolchii teemee. Wahumaan gartee fudhadhuuniin hatattamaan biitti namaa tuwwaa gartee biyya namaan taatu jee lafa bitadhe biyyatti. Oduma kana waliin jirruutu biyya tana keessatti inni qabamee biyya darbame. Gaafa inni qabamee biyya darbame aboo rabbii si qabee duraanis anumaatu dalaga jira ati waa dalagatti hin jirtu asnaan deebi'ini achi jiraadhu wayin sitti erga waanin sitti erguun dachiin bite sanirra manan wujaartaan jeen. Inni hoo odoon akkana juunii didee dhufe dhufeetuma eeguma gartee aseene harayaman kana narraa kafalinaan jee irraa kafalte. Hoggaa dhuftu jaarsa siitii waliin galu baatii afur booda ilmoo qacam eeguma ilmoo qabde kana eega rabbiinuu si fidi meegaa mee kuma kudhan kana hoodhoo dafii abbaa keetitti ergii dachiisan irratti mana nu haa ijaaru mee dhaggeeffadhaa jara kee xayyib je'eeti maallaqaan harkaa fuudhe guyyaa kudha shan torbaan lama hoggata hin jibooda anilleen dogongora hankoo silaa hogguma san waliin ergii nagaarii narra ture maallaqa san galchitee ergitee deebisaan agarree faatoora naan finne hin jeen lakkin ergine duuba sibira jiraa ka askan digaafarraa lakki maabar maallaqa fixe masruufaa fi haajuma biraattiin akkana fixe maalleenni kun meeqa jara keenya kuma kudhani kuma kudhan guyyaa meeqa keessa fixe guyyaa kudha shan keessatti aareetumaa waan guniin godhu wallaalee silaa hudhaalaan hogga aartee wanni isin godhuu dandeenyu booyuma qofa booyee firraa usse haa ta'u kuma kudha afuriin mana keessaa qab kan hin dhoofadhe bahumaan wali qaqqaburra duuba arraa tana tana jidduutti ilmoo tiyyaas dhihaatte dhalaaf jeetiin maallaqa gartee kudha afraniin qabu kanarraa kum kudha lama abaayaan uffadhu kanarratti itti hodhee kuma lamarraa baafadhee kuma lamatti hodhee itti dhiise. Amma gaa dhaliinsi kiyya gee keetiin mustashfaa seene gaafaan mustashfaa seenuu gona laalan. dhiiga waa takka hin qabu dhiiga dhabuu koyyaaf na ciibsan aniif hin beeku ana akkasi ciisu natti dhufe ijaanniin harkaa afaanin dubbachuu hin danda'u wanni biraa takka isa yaachif maallaqa gartee narra jiru waa huccuu hodhaa tana arke hodhaa tana chilaaleetuma arkee harkisee fuudhee baqaysee maallaqa keessaa fuudhe ijaanniin harkaa afaanin dubbachuu hin danda'u kute inni mana hospitaala keessaa bee achi na dhiisee. ani haa ta'u jirmachuu rabbiitiin rabbiin kiyya rahmata naa godhe dayee mustashfaa irraa bahe amma ogaan achi irraa bahe maallaqa akkanaa akkanaa haree fufuute san siin harkaa dubbachuu hin danda'uun sirraa use maallaqa san naa kennime lakki maallaqa barballeeyse kum kudhani waa takka illee wahumaa fi kanattiin balleeysee uma takka illee narra hin jiru amma gaafa kanaree wanni gartee godhu takka jirti. waan ammaan dura narra dabreef cufatti walitti hisaabbadheetumaan anuma gadhiise jeen duuba an haala kanatti suma wajjin jiraachuu hin danda'u duuba tanaaf jecha yaa nuura alhudaa wanni na fide mee wanni gama keessaniif namni an wajji jiraachaa ture kun nama kanaati mee maal naa yaaddanii yaa obboleettii teenyeta muslimaa islaamummaan ganamarra namni tokko hoggaanii bultii waliin jaarrachuu fedhe inniniis filannaa qaba isilleen filannaa qabdi wal filachuun gara lachuutu dhibbarraa dhibbatti diinii fi haala amala keessatti wallaallachuu. Ati immoo gama hayitirraa waan gaarii gootirraa oduma gartee inni kuni masluufa gartee hin dalaine ta'uu beektu dachii bitachuu waan gaarii goote. Gaafa inni gartee bahariin dhufees gargaaruu eega gartee mangistiin tun darbitee deebi'ee isa gargaaru waan gaarii goote. Duuba mana gartee maallaqa waa wali guurte mana bitachuudhaaf biyyatiyyattiin deebi'a bitti namaa biyya namaan taatu jette yaaduudhaaf waan gaarii goote. Odoo yaada akkasii dhiirtii ammaan tana dhalaa fuutu. Ta shanxaasii jala deemtu. Ta aman meeqa dalaydii malee maal dalageetiin maal walitti qabeetiin mana jaaree fuudhee ilmaan kiyya guddifadhaa yaanne qabeenya sii malee ati immoo gama keetiin isa gaafa ga- gargaaruu irra hin gabaabban. Eh, Gargaarsi ati gargaartu kuni gowwinaa fi wallaalaa fi jechutti ka fudhatute. Niyyaa akka ati yaadduu kanarraa fagoo jira inni. Ati immoo hedduu dheefmiiti. Gaafa namtichi kun ka'ee kun kudhan fuudhe san akkasumatti maallaqni bara atilleen itti kennitu kun hannaa bara. Guyyaa kudhan keessatti maallaqa kana fixa jee usi. Ati waan ammoo nama ajaa'ibsiisurra mee maallaqa san fuudhee waan kanaan godhe jettee maaliif baaftee kan gaafatin moo waan inni xabi'aa isaa beeytuuf inni kun farshoo dhugamoo dhala barbaadamoo waan tahees waan amala beeytuuf dhiiftus rabbumaa si beeka ammoo abbummaan fedhe kudha shan kuma kudhan guyyaa kudha shan keessatti maallaqa balleessuun waan laaftu miti akkamitti jechi isaa si amansiise guyyaa hangana keessatti maallaqa kanaa fixe siin jennaan lammeessaa dabree ka gaafa duraatuu sunuu sin amansiisin oduu si amansiisuu baate akkamitti si amansiifte akkamitti si amansiise kum kudha lama nin nin fixe jechuun kum kudha lama haannaati sunis ammallee ati akkasuma wajjin kuma kudhan kana deemiti mana nuu godhi akkas nuu ta'e jechuu eh, waan gaarii goote. ati gama keeti ammoo wanni gartee silaa sirraa barbaachisaa ture hanna gartee gaafa inni kuma kudhan balleeyse kana dura gatteeysee ifi gaafattee yoo gartee irraa dhabde warra keeysanii fi warra isaanii beeksisuun sirra gaarii turte wanni immoo sirra hedduu nama shakkisiisu namtichuma kanatti waan kana balleessu horii kanatti taphatu kana cal jettee usuun jala deemuu dhabuun sirrii waan kana rabbii tokkichaa fi si malee namni waan kana beeku hin jiru. Nuti toltuun si yaadnu hiikaa barbaaduu dura nama kana waliin gattaa'i horii kee hurkaa kee katti ta'abdee fittisan ka mana ijaarrachuudhaaf abbaa keetitti ergi jetteen sun maallaqa kana abbaa mana keetii taa'i gaafadhu. Ka lammeessaatis akkasuma gaafadhu. Ka huccuutti hodhite huccuu keessaa hiikisan. Maallinni kuni kuma diidamii lama jechuudha. Kuma diidamii lama. gaafa ifii gaafattee deebisaa isarraa dhabde dubbiin tun dubbii kana dhiisanii miti warra keeysanii fi warra isaanii walitti dhufanii gurbaa kana gaafachuu bakkatti godhu yoonii fi furmaanni maallaqa kanaa bakkitti irraa arkuu fi furmaanni tokko kan dhabamu ta'e kara warra keeysanii deebii nama kanaa wajjin jiraachuu hin danda'u an hiikkaan barbaada akkam naan jettan ji'iiti isaanin marihadhu tammu afreessaadha rabbii kee kadhadhu rabbii kee kadhadhu hurkaa kee halaal namni haraam akkana nyaachuun namni kun odoo rabbi sodaataa taate odoo muudha rabbi sodaatu taate intala tana niin miidha jaatii tiyyallee taatu haraam jechuu beeka rabbii keetiin marihadhu nama kana wajjin jiraachuu keessatti khalaas rabbii kiyya karaa irra caalu naafilijii rabbii keetii kadhadhu ifin irraanfatiin wali rabbi sii kadhannu yeroo gabaabduu keessatti akkuma ati kheyri yaadde kanas si yaade ilmooteetii fi sillee rabbiin bakka isinitti haa godhuu sinin jenna wassalaamu alaikum warahmatullah
Baarakallaa fi sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo Dr. Lawal Islaam rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin isin haa badhaasuu saniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa kan fakkaata hanga sagantaa itti aanu walitti deebinu nagaa rabbii keessa jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما